turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika abari buganda mu karere ka kisoro muratwumva atankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane nininahazwe u rwanda ruhamagarira impunzi zikorera utwabo kwegera amabanki n'ibigo bi zitanga ingurane kugira ngo zihabwe amadeni yo kwiteza imbere ni umushinga witwa jyambere ugamije guha ubushobozi impunzi n'abaturage b'abanyarwanda baturanye n'inkambi z'impunzi kugira ngo babone ibyangombwa by'ibanze babashe kwiteza imbere gutanga ubushobozi mu buryo bw'amafaranga binyuze mu bigo by'imari uyu ni veneranda ingabire n'umuyobozi ashinzwe guhuza ibikorwa by'imigambi mu bushikiranganji bujejwe impunzi mu gihugu cy'u rwanda urumva ko hazoboneka akazi katari gake ku mpunzi rero turabikenguruka cyane twari tubyiteganya igishika twari tumaze iminsi batubwira umugambi ariko ntibari bwawudusigurire ubu turatahuye ko ugiye kuja mu ngiro uyu nawe ni patrice ntadohoka we aserukira komite y'impunzi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u rwanda muramwumva handi hato muyagezeho muri make kandi ukraine isaba amakungu gufatira uburusiya ibindi bihano bikaze kandi vuba na vuba muri mali ingabo z'igihugu zishe abajihadiste hafi mirongo itatu ano makuru yose turarambura mu kanya isasemuwe hafi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera ku yagezweho hirya nino ku isi duhereye ku mugabane wa afurika neza na neza muri mali aho ingabo z'igihugu zishe abajihadiste hafi mirongo itatu biciwe hehe mu buhe buryo ibi byose tubibaze mugenzi wacu thomas kamirindi mu itangazo byashyize ahagaragara ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za mali bivuga ko imirwano yabereye mu turere twa segu mopti na bandiyagara hagati no hagati mu gihugu abasirikare ba leta bishe abaterabwoba cumi n'icyenda bashenye ibigo byabo cumi na bitanu bafashe kandi n'ibikoresho byinshi birimo telefone zigendanwa mirongo itatu na zirindwi moto mirongo itatu n'enye n'izindi moto cumi n'eshanu batwitse igisirikare cya mari gitangaza kandi ko indi mirwano yabereye mu karere ka tombuktu mu majyaruguru y'igihugu aho cyataye muri yombi abaterabwoba umunani gisobanura ko cyafatanije n'ingabo z'ibihugu by'uburayi zigize umutwe witwa takuba ugikora n'ubwo abanyaburayi bafashe icyemezo cyo kuwucyura kubera amakimbirane bafitanye n'ubutegetsi bwa mari hagati aho muri cad naho ingabo za leta zarwanye n'abajihadiste ba boko haram mu karere k'ikiyaga cya cad mu itangazo yashyize ahagaragara perezida mahamat idris debi itno avuga ko abasirikare be batanu baguye muri iyo mirwano thomas kamirindi hagati aho tukiri ku mugabane wa afurika abanyatigireya bari mu nteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu zijeje gucungera umutekano bafise ubwoba bwo gutahukanwa muri etiyopiya mugenzi wacu frederic nkundikije nivyo aje kutubwira babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika associated press ko ishirahamwe mpuzamakungu ritabitayeho muri iki gihe batinya ko bashobora gutahukanwa bagatabwa mu mvuto ibishikirizwa n'abo banyatiyopiya bo mu bwoko bw'abatigeya bifatiye ku makuru yatangajwe avuga ko abasirikare hamwe n'abasivili ibihumbi n'ibihumbi bapfunzwe muri etiyopiya nyuma y'aho ingwano yadukiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hagati y'ingabo za etiyopiya n'abarwanyi bo mu ntara ya tigeya abanyatigeya babiri bari mu nteko za onu zicungera umutekano babwiye itorokanizo ry'amakuru associated press ko bo hamwe n'abandi banyatigeya amajana n'amajana bari mu bikorwa vyo gucungera umutekano mu ntara ya abiyeya irimo amatati hagati ya sudani na sudani yo mu manuko barangije ikiringo cabo mu bikorwa vyo gucungera umutekano kandi ko vyitezwe ko batahukanwa muri etiyopiya bemeza ko ikampi y'inteko zicungera umutekano barimo muri iki gihe igenzurwa na etiyopiya kandi ko atamukozi w'ishirahamwe mpuzamakungu ari kuriwe kwijamo frederic urakenuye nari nabicaye ku masonga nkitangura leta ya ukraine isaba amakungu gufatira uburusiya ibindi bihano bikaze kandi vuba na vuba thomas kamirindi aragarutse mu butumwa yatangaje kuri twitter minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ukraine dimitro kuleba arashimira cyane ibihugu byafatiye ibihano uburusiya ariko nanone ati ingamba zirenzeho zirakenewe cyane kugira ngo putin areke kudutera muhondagure ubukungu bwe n'abambari be munyature cyane kandi aka kanya ejo kuwa kabiri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yatangaje ko afungiye uburusiya amayira yose y'imari mu rwego mpuzamahanga ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza kivuga ko uburusiya bushyinguye imari ingana n'amadolari arenga miliyari magana atandatu na mirongo itatu ku isi nyuma ya leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'ubumwe bw'uburayi kanada ubwongereza ubudage australia n'ubuyapani nabo bashyizeho ibihano ku burusiya ku rwego rwa diplomasi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yaburijemo inama yagombaga kumuhuza na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov ejo kuwa kane bagombaga gutegura uko abakuru b'ibihugu byombi nabo bari kuzahura naho ku rwego rwa gisirikari perezida joe biden yategetse batayo y'abasirikare barenga magana umunani b'inyongera kujya mu karere ka baltic kagizwe n'ibihugu bya estonia letonia na lituania biri mu muryango wa otan kandi hafi y'uburusiya baherekejwe n'indege z'intambara z'ubwoko bwa f 35 umunani na kajugujugu z'intambara zirenga mirongo itatu kanada nayo yatangaje ko yohereje abasirikare magana ane na mirongo itandatu b'inyongera muri letonia mu rwego rwa otan
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezweho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza dosiye y'uburusiya na ukraine mushobora kuyisanga yose yuzuye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ay'akarere k'ibiyaga bigari abakuru b'ibihugu bitanu vya afurika birimwo n'ivyo mu karere k'ibiyaga bigari batanguje ku mugaragaro amahimiriza mpuzamakungu yo kwegeranya imfashanyo ingana na miliyari cumi n'umunani z'amadolari ya amerika yo kurwanya sida igituntu na malariya urugamba rwo kurwanya izo ndwara rwadindijwe n'ikiza ca covid ya cumi n'icenda inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima ni ubukangurambaga bwatangijwe n'abakuru b'ibihugu by'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo kenya senegali na afurika y'epfo mu nama mpuzamahanga yiga ku buzima yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga perezida paul kagame w'u rwanda yashimye umuryango global fund ku bufatanye bw'igihe kirekire ufitanye n'u rwanda ndetse n'umugabane wose w'afurika avuga ko mu myaka makumyabiri uyu muryango umaze hatewe intambwe igaragara mu kurwanya sida igituntu na malariya ariko kandi icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyahungabanyije inzego z'ubuzima z'ibihugu ibyo bikaba byaratumye amikoro yakoreshwaga mu kurwanya izo ndwara ajyanwa mu guhangana na covid cumi n'icyenda ibiku bwa perezida kagame byatumye umurego mu kurwanya izo ndwara eshatu ugabanuka yewe hari n'aho ibyari bimaze kugerwaho byasubiye inyuma umukuru w'u rwanda agasanga kugira ngo ibintu bisubire mu buryo bisaba kongera amafaranga ashorwa mu nzego z'ubuzima hagamijwe kuzongerera ingufu no kuzubakira ubudahangarwa imbere y'ibyorezo nk'ibyo umunyarwanda donald kaberuka ukuriye inama y'ubutegetsi y'ikigega global fund yashimiye abakuru b'ibihugu bitanu ku ruhare rwabo mu gufasha gutangiza ubukangurambaga nk'ubwo bukozwe ku nshuro ya karindwi ku bwa bwana kaberuka ubwitabire bwabo buragaragaza umuhate bafite mu kuyobora urugamba rwo kurwanya izo ndwara eshatu mu bihugu byabo kandi birerekana ubufatanye buhamye umugabane wa afurika ufitanye n'umuryango global fund global fund isobanura ko izi miliyari cumi n'umunani z'amadolari y'amerika mu gihe zaba zibonetse zafasha mu gusubiza ku murongo urugamba rwo kurwanya sida igituntu na malariya kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'intego eshatu za gahunda y'iterambere rirambye sdgs mu bijyanye n'ubuzima arizo ubuzima bwiza n'imibereho myiza kuri bose ubuvuzi kuri bose no kubaka ubushobozi mu guhangana n'ibyorezo mu mibare uyu muryango ugaragaza ko iyo nkunga izafasha mu kurokora ubuzima bw'abasaga miliyoni makumyabiri mu isi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine n'uw'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu binyuze mu kugabanya urugero rw'abapfa bazize sida malariya n'igituntu ku rwego rwa mirongo itandatu na kane ku ijana bitarenzemo w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu bwana peter sands umuyobozi mukuru wa global fund akavuga ko mu bihe nk'ibi si ihanganye n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nta yandi mahitamo ahari uretse kongera inkunga yo kurwanya izo ndwara zindi uko ari eshatu cyangwa se gutakaza icyizere cyariho cyo guhashya burundu izo ndwara bitarenzemo ibihumbi bibiri na mirongo itatu ku bw'uyu muyobozi iyi nkunga ni ingenzi mu kurandura burundu sida igituntu na malariya yewe no mu guhashya covid cumi n'icyenda no gukura abatuye isi mu byago byo kongera kwandura indwara z'ibyorezo mu bihe bizaza biteganyijwe ko perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika ariho uzayobora inama izaganirirwamo ibijyanye no kongera amafaranga agenewe guhangana n'izo ndwara eshatu muri uyu mwaka
Temistokle Mutijima, iby'inkunga niyo mfashanyo mu rurimi rw'ikirundi tuvyerekeze mu gisata c'impunzi mu Rwanda aho leta y'ico gihugu ibicishije mu bushikiranganji bujejwe impunzi ihamagarira impunzi zitandukanye zifise canke zirangura ibikorwa bivyara inyungu kwegera amabanke n'ibigo bitanga ingurane kugira ngo bahabwe amadeni yo kwiteza imbere amafaranga izo mpunzi zigwiriyemwo abarundi n'abakongomani bazohabwa nayarenga gato imiliyari icumi y'amanyarwanda aherutse gutangwa ni banki y'isi yose kugira ngo imibereho yisununure ku mpunzi n'abanyarwanda baba hafi y'amakambi ibindi kuri no nkuru turabibaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda ibanki y'isi yose yifuza ko biciye mu mugambi wayo w'imiliyaridi zirenga cumi z'amanyarwanda impunzi zironka ubushobozi bwo kwibeshaho aho kuguma ziteze amaboko muri uwo mugambi iyo banki yifuza kandi ko impunzi zigira uruhara mu iterambere ry'igihugu mu gutanga amatagisi hamwe no mu gutanga akazi haba ku mpunzi bene wabo canke ku banyarwanda babahaye indaro mu bisagara canke hafi y'amakambi zibamwo ubushikiranganji bujejwe impunzi mu rwanda minema bwatanga hatanguje igikorwa co gusigurira impunzi ziba mu bisagara ingene boronka ingurane mu mabanki muri uwo mugambi venerandi ngabire ni umuyobozi ashinzwe guhuza ibikorwa vy'imigambi muri minema ni umushinga witwa jyambere ugamije guha ubushobozi impunzi n'abaturage b'abanyarwanda baturanye n'inkambi z'impunzi kugira ngo babone ibyangombwa by'ibanze babashe kwiteza imbere gutanga ubushobozi mu buryo bw'amafaranga binyuze mu bigo by'imari kugira ngo impunzi ndetse n'abanyarwanda bafite imishinga bashobora kujya gusabira ubushobozi bw'amafaranga mu bigo by'imari bazabone n'inkunga kuri uyu mushinga kugira ngo babashe gushaka akazi cyangwa kukabona ndetse no kugenda bateza imbere ibikorwa basanzwe bakora kugira ngo babashe kubona ubushobozi bwo kubaho badakeneye gutega amaboko frank ngoga ashinzwe imigambi ibyara inyungu muri ubwo bushikiranganji asigura ko muri uwo mugambi uzoshika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu impunzi isabye ingurane itarenze miliyoni zitanu izoheberwa ibice mirongo itanu ku ijana imaze kwishura neza igice ku ngurane iri hagati y'imiliyoni zitanu n'imiliyoni mirongo ibiri na zitanu uyihawe azoheberwa ibice mirongo ine ku ijana nayo ku ngurane irenze miliyoni mirongo ibiri na zitanu uyihawe azoheberwa n'uwo mugambi wiswe jambere ibice mirongo itatu ku ijana ubushikiranganji bufise mu nshingano impunzi bukorana n'amabanki atandukanye arimo nka kcb bk ibanki y'abanyagihugu banki populaire n'izindi kugira ngo abe arizo zitanga izo ngurane abaserukira impunzi barashima uwo mugambi ufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose patrice nadohoka aserukira komite y'impunzi ziba mu bisagara ni umugambi mwiza cyane kandi twabakiriye neza ni ukuvuga yuko impunzi mu bisanzwe ari akaryo keza ko kugira ngo zironke ikizibeshaho biciye mu bikorwa byazo urumva ko hazobona aka kazi katari gake ku mpunzi rero turabikenguruka cyane twari tuvyiteganya igishika twari tumaze iminsi batubwira umugambi ariko ntibari bwawe udusigurire ubu turatahuye ko ugiye kuja mu ngiro ubushikiranganji bushinzwe impunzi busigura ko amafaranga amaze gutangwa nk'ingurane ari hafi miliyaridi zibiri mu miliyaridi icumi yagenewe umugambi abwirizwa gutangwa amenshi muri ayo kandi nayo amaze guhabwa abanyarwanda bahaye akazi impunzi butangazwa n'ingene impunzi zitirukira gusaba ayo madeni abarindiriye aha niho uwuserukira impunzi ahamagarira bagenzi we kwitabira uwo mugambi kugira ngo baronke ingurane ku bwinshi yamara ntadohoka yibutsa ko ikibazo gikomeye bafise ari ukuronka ingwate isabwa n'amabanki duhamagarira impunzi zifite ibyo zikora ko kwitonda bagakora neza umugambi ugaragaza ibyo bakora kandi babe nabishoboye bagakorana n'abaduhaye indaro ko mwumvise yuko amafaranga aba tuyasangiye bashobore gushyira hamwe ibyiyumviro mbere bakoranye niho bashobora no kunguka kuko bamwe n'abandi bashobora kwigishanya ingene kwiteza imbere muri iyo migambi mwego cyane mwabonye ko batumiye n'amabanki kugira babisigure bumva baregera amabanki rero cyane cyane aho bafise amakonti kugira ngo babahe ino kredi ko mwumvise yuko uhejeje kuyiriha umugambi ijambere nawo uca uguhebera igice kitari gito mwavyumvise aha ubushikiranganji bushinzwe impunzi buvuga ko bwahaye uburenganzira amabanki gutanga amadeni nk'uko asanzwe abikora uwo mugambi ugenewe ababa mu turere dutandatu ari two gisagara nyamagabe gatsibo kirehe karongi na gicumbi ahari amakambi ya mugombwa kigeme nyabiheke mahama kiziba na gihembe hakiyongera ko uturere twa huye bugesera n'igisagara ca kigali uwo mugambi kandi uzotuma hubakwa amashure amasoko n'amabarabara ya kaburimbo ahegereye amakambi y'impunzi ibiharuro bitangwa na minema hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryita impunzi vyerekana ko u rwanda kugeza ubu rwahaye indara impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitandatu igice kinini kigizwe n'abakongomani hamwe n'abarundi pierre claveniyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
akazi k'imwakumvise tuje mu rwanda i kigali turahasanga mugenzi wacu jean claude munyandinda aratubwira ahageze ihiganwa ryitiriwe tour du rwanda rikorwa n'abazunguruka u rwanda bakoresheje amakinga iryo higanwa rigeze ku munsi wa gatatu ibirometero ijana na makumyabiri na bine na metero magana atatu niyo ndeshyo y'urugendo abasiganwa bakoze mu ntera ya kigali gicumbi kuri wa gatatu bahagurutse ku kimironko isaa tatu za mu gitondo berekeza kigali parents bagana ku cyanya cyahariwe inganda bakomeza zindiro kibagabaga kagugu gasanze nyacyonga karuruma nyabugogo giti cy'inyoni shyorongi rurindo nyirangarama kuri base basoreza mu mujyi wa byumba mu karere ka gicumbi mbere yo kwinjira muri uyu mujyi nk'uko bisanzwe abasiganwa bahuye n'ikizamini cyo guterera umusozi wa cyungo ariho bakunda kwita ku itetero aka gapando kari ku rutonde rw'ahantu ubuhaname bukabije kurusha ubundi muri turu du rwanda mu cyiciro bita asansiyo or kategori mu rurimi rw'igifaransa muri aka gaterera abakinnyi b'abanyarwanda samuel niyonkuru na samuel mugisha bari mu itsinda riri imbere ndetse banafite icyizere ko umwana w'u rwanda agiye kwandika amateka yo kwegukana etape muri turu du rwanda kuva yazamurwa igashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe ibintu byaje guhindura isura hasigaye ibirometero bibiri gusa ngo agace ka kigali gicumbi karangire ubwo umukinnyi w'umunyafurika y'epfo meni kent wo mu ikipe ya protac yavumbukaga anyaruka nk'umurabyo ashoreranye na moyize mugisha umusangirangendo we bakinana muri ikipe yo muri afurika y'epfo meni kent yakomeje kunyonga adakuraho ikirenge agera ku murongo usoza ari uwa mbere yegukana etape akoresheje amasaha atatu iminota cumi n'irindwi n'amasegonda mirongo ine yavuze ko kwegukana agace ka turu du rwanda ari umunezero mwinshi kuri we n'ubwo atarabyiteze yewe ubundi ntabwo menyereye kwitwara neza nk'abo wa mbere hari hashize igihe kinini ntegukana intsinzi navuga ko iri siganwa rya turu du rwanda riri mu marushanwa akomeye nashoboye kwitabira gahunda yanjye rero yari iyo gufasha bagenzi banjye dukinana muri porotace tukareba ko twakwitwara neza ariko nagezeho ndareba ndavuga ntariko uzi ko n'ibindi bishoboka nuko nyine basi ndakomeza umuvuduko wanjye ndawongera mfatiraho mba ndabacitse nisanga ku mwanya wa mbere etape rero ngiyi ndayegukanye niyo mpamvu ubona nishimye cyane uwabaye wa kabiri ni anatori budiak umunya ukraine ukinira ikipe ya terenganu poligoni yo muri malaysia akaba yarushijwe n'uwa mbere amasegonda abiri ku mwanya wa gatatu haje alan boiro umufaransa ukinira ikipe ya bnb hotels yo mu bufaransa uwa kane aba eyob metkel umunya eritrea wo muri terenganu poligoni yo muri malaysia umunyarwanda eric muhoza wo mu ikipe y'igihugu timu rwanda yabaye wa gatanu asigwa n'uwa mbere amasegonda atatu ku giteranyo rusange umufaransa axel laurence wo mu ikipe ya bnb hotels yo mu bufaransa niwe wambaye umwenda w'umuhondo akaba amaze gukoresha amasaha icumi iminota mirongo ine n'itanu n'amasegonda umunani mu rugendo rw'ibirometero magana ane na mirongo itatu na bibiri na metero magana atanu akurikiwe n'umunya esipanye angel luis madrazo ukinira burgos bh yo muri esipanye arusha amasegonda icumi umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi kugeza ubu ni erike muhoza wa timu rwanda akaba ari uwa cumi na batatu ku mwitangirizwa w'umunota umwe n'amasegonda mirongo ine n'atandatu inyuma y'uwa mbere jonathan valencia restrepo umunyakolombiya wari wararanye umwenda w'umuhondo ari ku mwanya wa mirongo itanu na kane ku giteranyo rusange kuko ku ntera ya kigali gicumbi yabaye wa mirongo irindwi na gatanu turu du rwanda y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri irimo kugamburuza abakinnyi urusorongo kuko bagenda bava mu isiganwa uko bukeye uko bwije ku bakinnyi mirongo cyenda na batanu batangiye hasigayemo mirongo irindwi n'icyenda usibye abavuyemo bitewe no kwandura icyorezo cya virusi ya korona harimo n'abakuyemo akabo karenge kubera imbaraga nke muri bo twavuga abo mu ikipe ya gtb bike zone yo muri tayilande abakinnyi bayo uko ari batanu bamaze kumanika amaboko abo basore basezeye intege zimaze bamaze kuba banteja ni Saharat Simon, Suryakit Jarnoat, Ware Witawat, Natisa Masanti na Kalaitong Wanawat. kuri uyu wa kane harakinwa agace ka gatanu k'iri siganwa Tour du Rwanda abakinnyi barahaguruka i Muhanga isaa tatu za mu gitondo berekeza i Musanze banyuze ku giti cy'inyoni mu rugendo rw'ibirometero ijana na makumyabiri na bine na metero magana arindwi yari Claude Munyandinda i Kigali claude munyandinda urakoze kudukurikiranirana hagufi vya tour du rwanda mugenzi wacu ejo ni mukankusi araje muri bungabunga icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyadindije serivisi z'ubuvuzi ku isi hose ku rundi ruhande ariko iki cyorezo cyatanze uburyo bwo kugera kuri byinshi muri siyansi n'ubuvuzi bimwe mu bintu byagezweho twavuga nk'imiti mishya n'inkingo birimo gukorwa ku muvuduko utarigeze ubaho uhereye ku buryo bwo kumenya uwahuye n'umurwayi kugera ku bwo gucungira hafi ibyorezo no kwita ku barwayi iki cyorezo cyanihutishije ikorwa ry'ibikoresho bishya na tekinoloji mu rwego rw'ubuvuzi kubonana n'umuganga umuntu ari kure byarivuguruye ku buryo bugaragara kandi byasimbuye za randevu zo kwa muganga ubushakashatsi muri amerika n'ahandi bwerekana ko kwisuzumisha hakoreshejwe uburyo bw'iyakure bigenda neza bifasha abarwayi kwiyitaho bikanabarinda ibitaro inkuru ya carol person mu ijwi rya asumuta kabuye
ubwo umwana wa ruveti metiboba yarwaraga diyare yaganiriye kuri telefone n'umuganga wa hafi y'imuhira iyabuja muri nigeria mu buryo bwa videwo uburyo bwo kwivuriza ku ikoranabuhanga bwageze no mu bice bibiri by'icyaro byitaruye byo mu karere k'imisozi ya imaraya mu buhinde
igihe kinini mu mwaka ibi byaro biba biri mu kato ko kutagendwa kubera urubura rwinshi abarwayi babasha kuvugana n'impuguke zo mu mavuriro asanzwe avura abarwayi bataha n'abo muri serivisi z'ubutabazi bwihutirwa ku bitaro byo mu mijyi minini
twabashije gukorera isuzuma abarwayi barenga ibihumbi bitatu muri turiya duce twombi aho harimo abo muri gahunda y'abivuza bataha ndetse twanashoboye gutanga serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa ku ikoranabuhanga ku barenga mirongo itandatu
ibigo bivura ku ikoranabuhanga byagabanyije ibyago by'indwara z'ibyuririzi kuri bamwe mu bana ku rugero rwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ubwo bushakashatsi bugaragaza kandi ko ubuvuzi ku ikoranabuhanga bwakuye abana mu byago byo kwandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'izindi virusi bashoboraga guhurira nazo hanze y'iwabo mu bice by'icyaro bya leta zunze ubumwe za amerika abantu babaswe n'ibiyobyabwenge kenshi ntibitabwaho uko bikwiye bene ubu buvuzi kandi bwahaye abakozi bo mu mavuriro ubumenyi batari bafite mbere y'icyorezo cyane cyane mu kuvura abasirikare ba amerika bafite ibibazo byo mu mutwe
imwe mu nyungu ntekereza ko twabonye ko icyorezo cyongerereye ingufu ubuvuzi butangwa ku ikoranabuhanga gahunda yacu y'ubuvuzi bukoze hifashishijwe ikoranabuhanga ryo gutumanaho ni uburyo bwiza cyane bwo gukorana n'abantu byagera ku isanamitima no gusubiza abantu mu buzima busanzwe byo bikaba ingenzi cyane ku baganga kuko babasha gukurikirana umurwayi bakamenya uko yitwara mu rugo iwe kurusha ari mu bitaro ubushakashatsi bwakozwe n'ivuriro rya Cleveland bwagaragaje ko abagabo bumva bisanzuye mu kwivuriza ku ikoranabuhanga kuruta guhura na muganga imbonankubone
uburwayi abagabo bakunda kugira bujyana n'imyaka ni uburwayi busanzwe bufatwa nk'ibanga bwerekeranye n'imibonano mpuzabitsina itagenda neza cyangwa se ukudakura neza k'urwungano rw'inkari ntekereza rero ko gusuzumwa ku ikoranabuhanga bituma bumva bagira ibibanga
kwivuriza ku ikoranabuhanga bigabanya abicwa n'uburwayi gutakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'umutima ukudakura neza k'urwungano rw'inkari na narwo rukaba ikimenyetso cya mbere cy'indwara ya diyabete cyangwa se indwara yo kudahumeka neza usinziriye ubundi burwayi abagabo bashobora kugira buturutse ku mibereho barimo ni ngombwa ko bwisuzumisha dushobora kubafasha kumenya niba nta bundi burwayi bukomeye bafite ubuvuzi bukozwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu itumanaho butuma bivuza bitabatwara umwanya munini batari mu mirimo yabo binagabanya cyangwa se bikavanaho ikiguzi cy'urugendo gishobora kuba gihenze cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hanyuma kandi ubuvuzi ku ikoranabuhanga bushobora kuvugurura urwego rw'ubuvuzi ku isi yose bukanagabanya ubukene binyuze mu gukoresha neza igihe no kugabanya ikiguzi serivisi z'ubuvuzi zatwaraga
ishuri ry'amerika ry'ubuvuzi ku ndwara zikunze kuboneka mu bihugu bishyuha ryakoze urukingo rushya rwa covid cumi n'icyenda rwiswe corbevax rurahendutse rwakozwe na muganga pira hotesi mu bitaro by'abana bya leta ya texas na mugenzi we porofeseri maria elena botas
ku bufatanye n'ikigo biological e corbavax ni urukingo rwakorewe mu buhinde twashoboye kohereza iryo koranabuhanga ry'uburyo bwo kohereza poroteyine ya virusi mu mubiri w'umuntu bikawufasha gukora ubwirinzi bubasha guhangana na virusi igihe uteye tuzi ko runatanga ubwirinzi bukomeye mu kurwanya virusi zihinduranyije zo mu bwoko bwa beta na delta turimo no kugerageza kuri virusi ya omicron dufata izi poroteyine za virusi tugatunganya uko zikorwa mu buryo ziba ari nk'ingemwe nyuma tukazohereza ku nganda nka biological e tukanabereka inzira tuzitunganyamo muri laboratwari
nta mupaka uhari w'ingano y'izo wakora ushobora no gukora izibarirwa muri miliyari rukoresha ikoranabuhanga rya kera risa n'iryakoreshejwe mu gukora urukingo rw'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite b kandi ibyo ni ingenzi kuko urwo rukingo rukorerwa imbere mu bihugu byinshi n'ibihugu bikennye birazikora no mu bihugu nk'ubuhinde indoneziya bangladesh vietnam brazil n'ahandi ku buryo mu gihe ushaka gukorera urukingo imbere mu gihugu ari ryo koranabuhanga ryagufasha natwe niryo twakoze tumaze kohereza ikoranabuhanga nta mananiza n'amabwiriza akomeye dushyizeho kandi turakorana kugeza ubu n'ibihugu bine mu bizakora izo nkingo birimo ubuhinde indoneziya bangladesh na botswana turateganya ko haziyongeraho ibindi bishobora kuzava muri afurika munsi y'ubutayu bwa sahara bayoe ni rumwe mu nganda zikataje cyane mu buhinde ubu bamaze gukora inkingo zigera kuri miliyoni ijana na mirongo itanu biteguye gusohora kandi bafite ubushobozi bwo gukora izigera kuri miliyari iyo kandi ubwo ni intangiriro intego iri hejuru kuko tugomba gutanga inkingo zigera kuri miliyari icyenda mu bihugu bikennye n'ibifite amikoro aciriritse ku isi hose muri rusange tugomba gutanga miliyari makumyabiri ndakeka tugiye kubigeraho binyuze no mu zindi nkingo n'irindi koranabuhanga
hari amakuru ashimishije ku bijyanye na covid cumi n'icyenda ishami rya onu ryita ku buzima oms ritangaza ko inkubiri ya kane y'icyorezo cya virusi ya korona yagenje amaguru make mu bihugu hafi ya byose muri afurika oms ivuga ko abantu barenga miliyoni icumi banduye virusi ya korona muri afurika kandi ko abarenga ibihumbi magana abiri mirongo itatu bahasize ubuzima mu gihe uyu mugabane usa n'uwatsinze inkubiri iheruka y'icyorezo umubare w'abikingiza uracyari hasi icumi ku ijana gusa by'abaturage ba afurika nibo bakingiwe byuzuye so far
kugeza ubu ibihugu mirongo itatu bya afurika bimaze kugaragaza ko byabonetsemo virusi yihinduranije mu bwoko bwa omicron mu bihugu byibasiwe cyane virusi ya omicron yihuse cyane gukwira iba ariyo yiganza yanahise itambuka ku bwoko bwa delta mu byumweru bibiri cyangwa se no munsi yabyo ni mu gihe ugereranije byatwaye hafi ibyumweru bine kugira ngo virusi yihinduranyije ya delta itambuke ku yari yiganje yayibanjirije ya beta
inaha muri leta zunze ubumwe za amerika umugabo wari ugejejwe kure n'uburwayi bw'umutima yahawe umutima wakozwe hifashishijwe uw'ingurube bwari ubwa mbere ku isi umuntu abagwa muri ubwo buryo timu ishimwe uyu mugabo w'umunyamerika niwe muntu wa mbere ku isi ukorewe ibagwa ry'umutima nk'iryo agaterwamo uw'ingurube yahinduriwe uturemangingo remezo ryakorewe muri kaminuza ya maryland ishuri ryayo ryigisha ubuganga muri leta zunze ubumwe za amerika bwana david bennett w'imyaka mirongo itanu n'irindwi yari afite uburwayi bukomeye bw'umutima bwari bugeze ku rwego rwo kumuhitana ndetse uko guterwamo uw'ingurube cyari cyo cyizere cya nyuma asigaranye cyo kumurokora iryo bagwa ribaye irya mbere ryerekanye ko bishobora bishoboka gutera umutima w'ingurube mu muntu
nuko rero cari ikiganiro bungabunga ubuzima tubibutse ko ikino kiganiro mushobora kucumva kandi kuri flash fm ku mu rwanda iminsi yose ya kane n'iminsi yose ya mungu akaba ino ngaha duciye dusozerera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe bibashikire muri bo harimwo na diataha yavyegeranije ku ruhande rw'ivyuma twari kumwe kandi na ingenieur nashwa niwe yatumye amajwi abashikira yakoze edirwema yaraduhagarikiye jowe diane ni nahazwe mwumva turaza kuba turi kumwe igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru ngiye kubatorokaniriza mu kurindira mubandanye kuranirwa mu vyo murimwo vyose no kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu turasubira rero handi hato mu yandi makuru azoba agezweho irya nino ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari mugumize imirongo yanyu kuri za fm zitandukanye aho mutwumva muri no ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva muri mu burundi